mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ijwi ry'amerika riravugira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ne eugenia mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze makuru yacu y'aka kanya muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuri wa gatatu habaye amatora y'abadepite no ku rwego rw'igihugu n'intara ndetse n'abajyanama b'amakomine gutora watora uwo ushaka unavuga nta kibazo ukora videwo ufotora uko ubishaka ubwisanzure bwari buhari uwo ni umwe mu baturage bo mu mujyi wa goma witabiriye itora ryo kuri uyu wa gatatu mu bushinwa abakorerabushake bahanganye n'ingaruka z'umutingito wabaye kuwa mbere umuyobozi mukuru wa hamas ismail haniye ari mu ruzinduko i kayiro aho agenzwa no kuganira n'abategetsi ba misiri ku ntambara yo muri gaza naho inaha muri leta zunze ubumwe za amerika urukiko rw'ikirenga rwa colorado mu burengerazuba bw'igihugu rwategetse ko donald trump wahoze ari umukuru w'igihugu adashobora gutorwa muri iyo leta ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya mugume hafi turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi umuyobozi mukuru wa hamasi ismail haniye ari mu ruzinduko i kayiro aragenzwa no kuganira n'abategetsi ba misiri ku ntambara yo muri gaza bishobora kuba birimo n'akandi gahenge inkuru mugezwaho na thomas kamirindi muri iyi minsi igitutu ni kinini kugira ngo imirwano nanone ihagarare mu rwego rwa diplomasi ababikurikiranira hafi bemeza ko haniye usanzwe uba muri katari yihagurukira ubwe ku munota wa nyuma iyo afite icyizere ko ibiganiro biri mu nzira nziza zegereza umusozo yaherukaga i kayiro nanone mu ntangiriro z'ukwezi gushize mbere gato yo kugera ku masezerano y'agahenge ka mbere katumye hamas irekura abantu bari ingwate ijana na cumi israel nayo ifungura abanyapalestina magana atatu imishyikirano ubungubu irimo ibera i kayiro iribanda ku kumenya ngo niba agahenge kabonetse ni bande mu ngwate barekurwa ku ruhande rwa hamas ni bande kandi isirayeli yarekura mu mfungwa z'abanyapalestina ifite muri gereza zayo abahuza ni misiri katari na leta zunze ubumwe za amerika ku rundi ruhande inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yagombye kwemeza uyu munsi umwanzuro utegeka impande zombi guhagarika imirwano ejo yarabinaniwe yiha undi munsi kugira ngo leta zunze ubumwe za amerika ibanze yitonde yongere isuzume neza umushinga w'umwanzuro kugira ngo itongera gukoresha veto ku nshuro ya gatatu imaze kuyikoresha inshuro ebyiri ishyigikira isirayeli yangaga guhagarika imirwano by'agateganyo
kuri uyu wa gatatu abakorerabushake biteguye cyangwa se bahanganye no gutanga ibyangombwa by'ubutabazi byo gufasha abagizwe iheruheru n'umutingito w'isi wa gatandatu n'ibice bibiri wibasiye igice kimwe cy'intara zikennye kurusha izindi z'ubushinwa uwo mutingito wabaye ku wa mbere wibasiye intara z'amajyaruguru y'uburengerazuba bw'ubushinwa ganzu na kingahayi wahitanye abantu batari munsi y'ijana na mirongo itatu n'umwe wakomerekeje abandi amagana kandi wasambuye amazu ibyangombwa birimo ibiribwa amazi amahema amaziko yo gutekaho intebe zifite imifariso byajyanywe i kingayi n'abakorerabushake bo mu karere ni mu mujyi wa haidong umwe muri abakorerabushake yaragize ati
kugira ngo turinde imbeho abakozweho n'umutingito twateguye amakote arimo ipamba ryinshi ameze nk'ay'abasirikare hamwe n'ibikoresho bibafasha gukomeza kubona ubushyuhe generateri iratanga umuriro w'amashanyarazi ku bikoresho byo gushyushya aho abantu bari mu bijyanye no kubagezaho ubwo bushyuhe rwose tubyitwayemo neza
ibikorwa byo gufasha abantu nyuma y'umutingito byahuye n'intambamyi ikomeye y'ubukonje buri ahantu hafi ya hose mu bushinwa kuva mu cyumweru gishize ubukonje hafi y'aho umutingito w'ibanze iganzu bwaramanutse bugera kuri dogere selisiyusi cumi n'eshanu mu ijoro ryo kuwa kabiri ni mu gihe ubukonje i haidong bwari dogere icumi munsi ya zeru mu gitondo cyo kuwa gatatu ayandi makuru yo hirya no hino ku isi inaha muri leta zunze ubumwe za amerika urukiko rw'ikirenga rwa colorado mu burengerazuba bw'igihugu rwategetse ko donald trump wahoze hari umukuru w'igihugu adashobora gutorwa muri iyo leta kubera ko nk'uko rwabivuze yigometse ku gihugu inkuru mugezwaho na thomas kamirindi abacamanza bemeje ko trump yatatiye itegeko nshinga igika cya gatatu cy'ivugurura ryaryo rya cumi na kane gisobanura ko umuntu wese wigometse ku gihugu adashobora kujya mu nzego z'ubutegetsi biturutse ku gitero cy'abayoboke ba trump cyo ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu bita capitol mu murwa mukuru washington urubanza rwaturutse ku baturage batandatu bo muri colorado bafashijwe n'umuryango udaharanira inyungu witwa cru citizens for responsibility and ethics in washington wazobereye mu byo kujora imikorere igayitse y'abategetsi no kubakurikirana mu mategeko iyo bibaye ngombwa bavuga ko guverinoma ya leta ya colorado idakwiye gushyira izina rya trump ku mpapuro z'abakandida biyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwezi kwa cumi na kumwe k'umwaka utaha ku itariki ya cumi na karindwi y'ukwezi gushize umucamanza wo mu rukiko rw'ibanze rwo ku rwego rwa leta ya colorado yaciye urubanza avuga ko trump afite uruhare mu bikorwa byo kwigomeka kuri guverinoma y'igihugu ariko ko afite uburenganzira bw'uko izina rye ryandikwa ku mpapuro z'amatora barajuriye bajuririra urukiko rw'ikirenga rwa leta ya colorado none baratsinze abavoka ba trump batangaje ko bazajuririra urukiko rw'ikirenga rw'igihugu ari narwo rwego rwa nyuma na nyuma umunyamakuru w'ijwi ry'amerika rick pantaleo yabajije porofeseri matthew kerbel mwarimu wa siyanse za politiki muri kaminuza villanova yo muri leta ya pennsylvania mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika icyo ibi byose bisobanuye ku matora yemirije imbere porofeseri kerbel ati ni ubwa mbere tubonye ibintu nk'ibi mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika aho umukandida wiyamamariza kuba perezida atakaje ubwo burenganzira urukiko rw'ikirenga rw'igihugu ruramutse rugumishijeho icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rwa colorado donald trump ntiyashobora kuzongera kuba perezida ukundi ubuziraherezo birumvikana rero ko byagira ingaruka cyane mu bikorwa byose byo kwiyamamariza amatora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane
arakoze thomas kamirindi kuri aya makuru hirya no hino ku isi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi turi no kuri interineti ni wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu kuri yutube na fesibuke vewa radiyo yacu noneho amakuru y'ibiyaga bigari by'afurika ibiganiro byacu biraza kwibanda ku matora rusange ya kongo amatora y'abadepite bo ku rwego rw'igihugu n'intara ndetse n'abajyanama b'amakomine ijwi rya amerika ryanyuze ahantu hatandukanye muri uvira aho ibikorwa byo gutora byarigombaga gutangira saa kumi n'ebyiri ariko hari aho byatangiye uh, saa yine za mu gitondo ni inkuru y'umunyamakuru vedaste ngabo
kuri bimwe mu bibanza byo gutoreramo twagiye tunyuramo birimo nuru akisiyo gusaidiya azimiyo tumayine afurika kavimvira mazara ndetse na kiribura wasanga abantu bitabiriye amatora ku bwinshi bamwe muri bo bari bicaye munsi y'ibiti abandi bari imbere y'amashuri mu gihe abandi bari bategereje gutora bahagaze ku mirongo gahungu robert ni umuturage uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine n'itanu y'amavuko yageze ku biro by'itora saa kumi n'ebyiri za mu gitondo atora saa mbiri avuga yuko yishimiye gutora umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite basha byanshimishije gutora ni uko ijambo rya mbere twari tugize iminsi turi mu bibazo ariko muri kampanye yabayeho batubwiye kuko hari ibyo bazakora notama kutugarurira amahoro mu gihugu ijambo rya kabiri no kutuzanira amajambere kuko ari byo cyane cyane popirasiyo tuba dukeneye njyewe ku bwanjye giti cyanjye abo natoye numva kuko ari abazadufasha cyane cyane kugarukana amahoro muri kano karere kacu ka sida kivu cyangwa se ka esite ya kongo bakatuzanira n'amajambere kugira ngo twidagadure mu mayira ah, ibyo bizaba bidufashije nicyo cyatumye du- tu- twishimira ko gutora abo bantu kuri amwe mu masantere yo mu mujyi wa Uvira ahari ibikorwa byo gutora byari gutangira saa kumi n'ebyiri byatangiye saa tanu bitewe n'uko zimwe mu mashini abaturage bari gukoresha mu gutora azagenda gazipfa kisore na nabirori ni abaturage twasanze kuri santere ya suza iri kilomoni babuze ayo bakira n'ayo bamira kubera imashini bari gukoresha mu gutora yapfuye bageze aha n'isaha imwe yo mu gitondo tugera kuri santere twasanze abaja bose barahari ariko bananirwe ku- gukoresha amamashine nuko turaha tugeze ku masaha atanu kibaratangira ku- kunyuza abantu ngo- kugira ngo ba- batangure kuvota imashine zose zapfuye bananirwe ku- kuzishyira ngo zitangure gukora naje na saa moya baratubwira ngo aho izina ryawe ryanditswe ariho uza gusoma turasoma hari ibihwanye nyine n'izina ryanjye kuri uyu muryango wo hagati turahagaraze kugeza aya masaha saa sita kiraca ngo imashini irapfuye si ibibazo by'imashini byonyine byagaragaye ku biro by'itora ahubwo hari ikibazo cy'ubwinshi bw'indorerezi z'amashaka ya politiki zagiye zigaragara ku bwinshi muri biro z'itora zimwe muri zo zagiye zisohorwa ndetse hari n'abaturage bibuze kuri lisite y'itora birambabaje cyane kuba narafashe agakarite k'amatora kandi nari mfite abakandida banjye nshaka gutorera none nkaba nabuze izina ryanjye birambabaje cyane kuba ntatoye ijwi ryanjye kandi nari nshaka kuriheza ah, abo nshaka nyine ko ko batuyobora aha kandi mu mujyi wa uvira uhana urubibi n'igihugu cy'u burundi bamwe mu baturage b'abakongomani bari baje gutora bageze ku mupaka wa gatumba basanga kongo yafunze umupaka wayo twebwe turi abakongomani tuba ngaha mu burundi urumva ngaha ku mupaka banse kabisa yuko turengana rero turi abantu benshi amabisi amaotrako abakobwa abagabo abagore twese turi ngaha muri teritwari ya uvira abakandida depite ku rwego rw'igihugu bari biyamamaje ni magana abiri mirongo ibiri na bane mu gihe imyanya bari gutorerwa ari ine mu ntara ya kivu y'epfo muri rusange abari biyamamaje kujya mu nteko ishinga amategeko mu rwego rw'igihugu ni igihumbi na magana atandatu na mirongo itatu na bane ku myanya mirongo itatu n'ibiri bari gutorerwa abatorwa ku mwanya w'umukuru w'igihugu ni cumi n'icyenda byitezwe ko kuri uyu wa gatatu tariki ya mirongo ibiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu abatora bagera kuri miliyoni mirongo ine na zine muri miliyoni ijana z'abanyekongo twibutse yuko indorerezi zari muri buvira hariho senko sosiyete sivile ndetse n'abahamya b'amashaka ya politiki vedase ngabo ijwi rya amerika ovira Venuste Avedast Ngabo urakoze kuri iyi nkuru tukivuga kandi kuri aya matora mu ntara ya Kivu ya ruguru umunyamakuru Jimmy Shukrani Bakomera nawe yagendereye mu- yagiye muri komine ya Karisimbi ni mu mujyi wa Goma aho amatora yatangiye atinze yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana mu kanya gashize mwiriwe neza venuste none amatora yagenze ate aho ngaho muri komini ya karisimbi na goma nibyo nk'uko byari biteganyijwe a- amatora kuva mu gitondo nibwo biro zafunguye ariko zifungura zitinze kuko eh, aho turi ubu ngubu amabiro yafunguye mu ahagana saa tatu n'igice gusa umubare w'abatu- w'abaturage baje gutora wo wari mwinshi cyane ugereranyije n'ukuntu i- ibikorwa wenda byari byateguwe muri ayo masaha nibwo abantu batangiye kwinjira Eh, imirongo yari yari myinshi muri iyo saa saa tatu n'igice abantu buri wese ubu ngubu a- a- ahagera areba yuko izina rye riri ku ku mpapuro kuko ba- batorera batorera aho bafatiye ayo makarita y'itora n'ubundi gusa habayeho ikibazo muri ayo masaha mbere mbere ho gato habayeho ikibazo cyo kuba imashini zitari zahagera ku biro by'itora gusa anaricyo cyateye gu- gukererwa gutindaho gatoya kw'amasaha yari yateganyijwe kuko bari bavuze yuko biri bu- ibikorwa biri butangire saa moya n'igice ariko akaba ariyo mpamvu byatinzeho gato hano muri komine ya karisimbi none ibyo bibazo bimaze kubonerwa umuti abatora mwashoboye kuvugana bakubwira ko batoye bate hari aba bamaze gutora ariko bo ah, bakavuga yuko hakirimo ibibazo kuko bari gutinda cyane mu- mu- muri biro aho bari kwinjira bari gutinda kuko umubare w'abakoresha izo mashini nawo ni mukeya Ah, twagerageje kwinjiramo tubaza abayoboye ayo masantere batubwira ko umubare w'abantu ba- bagakwiye gufasha abantu gutora bwangu bwangu nawe ari mukeya ubwo abantu nabo baka- bakinubira impa- ku- kuba barimo gutinda mu biro by'itora ah, kandi bahageze mu masaha yateganyijwe na komisiyo y'amatora mu mu matangazo yayo y'ubushize hari n'abaje gucunga uko ayo matora agenda bo bita indorerezi aho washoboye kujya izo ndorerezi wazihabonye indorerezi zirahari zirahari cyane ku bwinshi ahubwo byashatse no kuba byazana akavuyo a- aha ngaha ngewe ndi kuko ah, indorerezi ba- bavuga ko ah, abari kuza gutora habayeho indorerezi cyangwa abawus- abawuserivateri bateguwe n'abakandida bamwe na bamwe nabyo bikaba byazanye byashatse kuzana akavuyo nko kuri santere ya mugunga na Eh, ariko polisi y'igihugu n'abashinzwe umutekano bagerageje kurangiza ku kavuyo ubu ngubu eh, ah, ibikorwa birimo kugenda neza mm, n'umubare w'indorerezi nawo wapungutse polisi yagerageje kubi- kubyinjiramo ituze riragaruka venuste uravuga abo bashinzwe umutekano wababonye ahariho hose harimo habera amatora no ku mihanda umutekano ucunzwe ute aho ngaho mu mujyi wa goma ndetse n'ahabera amatora nyirizina nibyo eh, bitandukanye n'indi minsi hano mu mujyi wa goma aho usanga hari akavuyo kenshi uyu munsi kuva mu masaha ya mu gitondo kare cyane eh, wasangaga polisi ziri ahantu hahurirwa n'abantu benshi abashinzwe umutekano bari ahantu mbese u- ubona ko umujyi uratuje nta kavuyo amaduka na za butike byose birafunze gusa polisi zo ni nyinshi cyane zirimo kugenzura uko amatora ari kugenda mbese u- umutekano wakajijwe cyane cyane cyane mu duce eh, turimo amasantere y'itora venuste izo ngabo z'umuryango w'abibumbye ziri aho ngaho mu mujyi wa goma zirafasha iki zifite uruhe ruhare mu kugira ngo aya matora agende neza Ah, kuva mu gitondo aho nageze ntabwo nigeze mbona ingabo zu- zu- z'umuryango w'abibumbye we ziri ku masantere y'itora cyangwa se mu mihanda abagaragara ni polisi y'igihugu ah, ndetse na- na- n'uduce tumwe na tumwe nko mu marompo agiye akomeye cyane yo mu mujyi wa goma mu duce nanyuzemo ah, ha- hagiye hagaragaraho n'ingabo z'igihugu faridese ndetse n'ingabo za garde republicaine naho iza iz'umuryango w'abibumbye ntabwo ziri kugaragara mu muhanda yewe no muri santere z'itora hano mu mujyi wa goma
barakoze bagenzi bacu ariko turacyavuga kuri aya makuru yerekeye amatora yabaye uyu munsi muri congo umunyamakuru hariya sanka nawe yanyarukiye mu birometero makumyabiri uvuye mu mujyi wa goma ikanyarucinya ni muri teritwari ya nyiragongo ahahungiye abaturutse muri teritwari ya rutsuru na kibumba nawe yavuganye na mugenzi wacu veniste nshimiyimana namwe mwiriwe veniste shimimana none amatora aho ngaho ikanyarucinya muri teritori ya nyiragongo yagenze ate amatora harimo ibibazo byinshi hashize isaha imwe kuva ah, abaturage batangiye gutora ariko hari ikibazo cy'impunzi kugeza n'ubu bari kuzangira yuko zitora impunzi zaturukiye rucuru eh, nanga muri nyiragongo kugeza ubu ntabwo bari kubemerera bafashe amakarita ariko barababwiye ngo wenda bazarindire ayandi matora kugira ngo eh, bazatore mu minsi iri imbere icya kabiri ni uko eh, ibikoresho byose bya biro bya seni komisiyo y'amatora bige- byageze nyuma ubundi amatora yari gutangira kuva eh, eh, saa kumi saa- saa- saa moya za mu gitondo ariko amatora yaje kuvamo mu masaa saa yine nibwo bimaze gutangira ariko kugeza n'ubu byose biri kugenda neza ariko Darius ashaka ntabwo nsobanukiwe neza impamvu izo mpunzi zaturutse rucuru na kibumba bazangiye gutora barazibwira yuko amakarita ya- yabo adafite agaciro ni iki gituma badashobora gutora uyu munsi baravuze ngo eh, kubona yuko bafashe amakarita inahigoma kandi baturukiye rucuru ahatari bube amatora nk'uko perezida wa repubulika yabivuze ngo ntabwo bari butore kuko bari kuvuga bi- igihe bafashe amakarita berekanye yuko baturukiye rucuru bakabireba bakavuga ngo wowe waturukiye mu murima runaka ibi ngibi ni biki niyo mpamvu babangiye ariko hari abantu ndi kubona bamaze kugera hano ba- babyinjiyemo wenda mu masaha ari imbere bari bume- bubemerere ariko ikibazo bafite ni uko baturukira icuru n'ikibumba ahatariho amatora barababye ngo aya makarita nayo kubarinda gusa kugira ngo batabona ikibazo cy'umutekano muke uhora uba hano muri teritwari ya nyiragongo abandi baturage se ba kanyarucinya bo bashoboye gutora mu ituze Eh, bashoboye gutora mu ituze nta kibazo cyari cyabaho kugeza Umute- n'ubu umutekano wifashe ute muri ako karere Eh, muri aka karere hari abasirikare hari n'abazarendo kuko baba i kanyarukinya hano muri teritwari nyiragongo nibo abazarendo bari benshi muri aka kanya mu ma ah, mu masantere yose no ku mihanda n'ahantu hose hakomeye nta kibazo none se abantu bashinzwe kugenzura imigendekere myiza y'ayo matora aho ngaho uwashoboye kugera muri teritori ya nyiragongo wahababonye barabyubahiriza koko ntabwo bari kubyubahiriza kuko eh, benshi bari kwanga yuko binjira muri biro y'amatora bari bari kuyihamagara hano biro de vote Eh, abatemwe nibo babahamagara nyine ariko ntabwo bari kubemerera bari kwinjiza babiri batatu cyangwa wenda arenze iminota mirongo itatu bakaba bakinjiza babiri nuko biri kugenda ariko ntabwo babyishimiye kuko mu matora ashize benshi bari bari bari kwinjiramo bakareba ukuntu ibintu biri kugenda ariko muri aka kanya ntabwo ari uko bigenze ari darius asanka umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri teritori ya nyiragongo i kanyarucinya ndagushimiye kandi nkwifurije umunsi mwiza urakoze cyane nanjye ndagushimiye nshimiye ababumva radiyo ijwi rya amerika bose
Murakoze bagenzi bacu Venuste Nshimiyimana na Aliya Sankadarius kuri iyo nkuru tukivuga rero kuri aya matora yo muri Kongo turacyari mu mujyi wa Goma mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umwe mu baturage baho witabiriye itora ryo kuri uyu wa gatatu ntiyifuje ko amazina yatangazwa kubera impamvu z'umutekano we Etienne Karekezi yamubajije uko itora ryagenze aho yageze Ah, amatora yagenze neza hano mu mujyi wa goma hari umutekano nta kibazo cyari gihari ahari ikibazo ni ahandi mu yandi ma- maporovensi ama- hari amaporovensi atatoye hari n'amaporovensi yashwanyuye amamashini n'amabiletan de vote donc ahandi byagenze nabi niko nabyita ariko hano i goma sava byagenze neza abantu bagiye gutora n'abandi baracyatorana n'ubu ngubu ndabona n'imvura iguye n'abandi baranyagirwa amazi ariko hano bayihinze neza mu mutekano nta kurwana nta masasu ndetse ko hari uduce tumwe na tumwe iyi ruguru baburaga amabiletin de vote bakohereza abaturage ba- ba- bafatiye ba- bafatiye amakarite ku masantere runaka bakabwira ati hano nta mabiletin ahari mujye ku masantere runaka donc ugasanga ari ibintu nyine by'akavuyo aho ruguru uvuga ni hehe ruguru eh, ni ahantu bi- bi- ni aho bari bakwita santere ya sabyinyo bakabohereza muri santere ya izina rirangi- rira- riragiye uvuze ku kibazo cy'umutekano aho mu mujyi wa goma cyari cyifashe gute Yeah.
umutekano wagenzurwa nande ngo umutekano wagenzu- wagenzurwaga n'abapolisi byagenze neza pe nta kibazo nta kavuyo nta kurwana nta ki mu mucyo wa Goma byagenze neza usibye ko bya- aho byagenze neza ni muri santere zimwe na zimwe izindi santere ntabwo zabashije kugu- gutora neza kubera ko nta biletin de vote zari zifite ikibazo cyo kwisanzura ku bagiye gutora bo mwavuganye hari icyo bakubwiye kwisanzura gute buri muntu gutora uwo ashaka se oya, bya- gutora watora uwo ushaka unavuga nta kibazo ukora videwo ufotora uko ubishaka ubwisanzure bwari buhari pe.
aho mu mujyi wa goma mwegeranye n'akarere ka rubavu hakurya ku gisenyi hagati Yeah.
y'ibihugu byombi urujya n'uruza rwa rwifashe rute uyu munsi oya umupaka bawufunze kuva saa sita z'ijoro n'ubu uracyafunze urongera ufungurwe saa sita z'ijoro hari abantu bifuje kuba bakwinjira muri kongo ngo batore ntibabishobora niba hari icyo wumvise oya ntacyo nabyumvisheho sinakubaza ngo watoye nde ariko se urebye abo muturanye n'abo mwavuganye kuri uyu munsi cyangwa se kuri uyu mugoroba wumvaga abantu bi- baganira ku ki ni uko abantu baganiraga wumvaga bose bashaka moyize kubera ko Kamu- Tshisekedi ntacyo yamaze ntacyo yabamariye ntacyo yatumariye ntacyo ntacyo yatugejejeho ari amapromese atabareyarize donc ni ukutwizeza ibitangaza bitabaho no abantu bose bam- bas- bumvaga bashaka bashaka katumbi katumbi moyize moyize katumbi kubera iki ku ku- ku bwawe ku bwanjye bo mm, ngereranyije n'ukuntu baba baganira bakubwira bati kwanza moyize we aramutse aba- abaye perezida arakize ntabwo ari wa wundi waba uje kwiba igihugu we ni ugukora ibyo avuga akabishyira mu bikorwa bati reka nawe tumuhe chance abashe ku- kutwereka nawe mu myaka itanu icyo azaba abigeje- icyo azaba abigejejeho Aho- aho hakaba n'abandi baba bashaka kisekedi kubera ko ari abaruba bo bagendera nyine kuvuga ati ni mwene wacu ibintu nk'ibyo ndagushimiye ndizera ko tuzongera tukavugana amajwi yavuye mu matora muragutangazwa kuko nta kibazo
dushimire na Etienne Karekezi kuri iyo nkuru amakuru rero ajyanye n'amatora yo muri Kongo reka tube tuyacumbikiye ahangaha turongera tubagezeho ayandi mu gitondo amakuru yacu ya mu gitondo tujye mu Rwanda mu mirenge ya Murundi Gashari n'ahandi mu karere ka Karongi mu gice cy'uburengerazuba bw'igihugu hari abaturage binubira ko bibagora kugeza abarwayi kwa muganga kubera ko badafite imbangukiragutabara zabugenewe Eric bagira ubusa arakomeza iyi nkuru ijwi rya amerika igera mu murenge wa gashari muri santire ya birambo mu minsi mike ishize yabonye abagabo bagera muri batandatu bane bari mu mujishi bajyanye umurwayi kwa muganga abandi bagera muri babiri bari babari inyuma kugira ngo bagende bakuranwa mu gihe hagira unanirwa aho ni mu gace k'imisozi miremire aho biboneka ko n'imihanda yagiye yangirika uyu mugabo duhimbye muzungu ari mu kigero cy'imyaka mirongo itanu y'amavuko we na bagenzi be batatu bari mu mujishi w'ingobyi ya gakondo berekeje ku kigo nderabuzima cya birambo baturutse mu mudugudu wa nyabinoni akagari ka nzaratsi umurenge wa murundi akuya bose kabarenze kubera izuba no kuba bakoze urugendo rurerure kuri bwana muzungu uyu ni umuco wa gihanga kuko imbangukiragutabara zitaraza bakoraga zino ngobyi ubu rero bitewe n'uko twe twari turi mu cyaro eh, imbangukiragutabara dufite ubu ni iyi ngiyi hari igihe uba nta mafaranga ufite yo guhita uhamagara imbangukiragutabara Eh, bigasaba rero kugira ngo dukoreshe ubu buryo mufashe nk'igihe kingana iki ubu tugiye gufata nk'amasaha abiri inyuma y'itsinda ry'abagabo bane riri mu mujishi w'ingobyi gakondo hari abandi bagabo nabo bigaragara ko akavumbi kabagezeho ndetse na kuya bwana jean damour sekabuhoro uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu y'amavuko nawe gutwara abarwayi kwa muganga muri ubu buryo biri mu muco gakondo bavutse bawusanga urabona nyine uyu tuba tumujyanye kwa muganga ariko uyu musaza we ari mu zabukuru kuko ntabasha no kwicara ngo abe yajya no kuri moto kuko urabona dufite umuhanda nubwo udakoze neza ariko duhise dukoresha umuco wacu wa gakondo kugira ngo tumugezeyo none si ubwo ngubwo urabona nta ndege tugira muri iyi zone ku buryo twamushyiramo guhita ihamugeza moto niyo yakagombye kujyamo ariko ntabasha kwicara ku busanzwe mu bice bitandukanye cyane mu mijyi biragoye ko wapfa kubona abarwayi bakigera kwa muganga babahetse mu ngobyi gakondo ahenshi mu bice by'imisozi hasigaye hakora imbangukiragutabara kuko zimwe zajyaga zifashishwa mu mirimo yo kugemura amaraso ku bitaro zasimbuwe n'utudege tutagira abadereva mu bice bitandukanye by'ibyaro ho hakunze kuboneka abaturage bibumbira mu bimina mu mugambi wo gukusanya amafaranga yo gutabara aho rukomeye kuri ababo mu karere ka karongi mu murenge wa murundi uwo muco nabo barawugira ariko bakavuga ko iyo babona umurwayi ashobora kwisanga ubuzima bwe buri mu kaga bihutira kumutabara hari igihe amafaranga tuba twarayatanze ariko bitewe n'uko nyine haba habayeho kuba ikibazo kivutse aka kamwanya bidusaba rero kugira ngo ababonetse babe ari bo batwara uwo murwayi icyifuzo ni uko haboneka imbangukiragutabara yenda nyinshi noneho tukaba tubasha kuba twazihamagara zikaza zi- bitatugoye kuri bwana jean damour sekabuhoro nawe ntabura kugaragaza ibyifuzo bye mu mugambi wo kugira ngo habeho koroherwa n'urugendo nk'ubu ngubu mu kugaruka turagaruka tunaniwe icyiza ni uko uyu muhanda nawo wakorwa neza utundi tugenderana natwo tugakorwa kugira ngo ufite agatike ka magana atatu abe yabona akamoto kugira ngo abashe guhita agerayo kuko urabona reba nk'ubu nabize ibyuya kubera mucako narindiwe aha rero niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha tubashimira cyane ko mwahisemo radiyo yanyu ijwi ry'amerika mukomeze kugira ibihe byiza